بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبتها تره darsii kudhan fudhanne kanaan dura ergamiinsa rasuula rabbiirraa jala qabne haga hijiraa tokkoffa'aa ka sahaabaan biyya habashaa jedhamtutti baqatan amantii fiitiin haga achitti dubbannee turre darsii kana ka kudhanii tokkoffaa keessatti yoo rabbi'ee jedhee hijiraa lammataa ka jedhamu hijiraa lama jira biyya habashaa sanitti biyya habashaa san maquma kitaabarra jiru sanii yaamna jenne maqaan namni irratti walii galuu danda'u in jabaata saniifuu akkuma inni jirutti dhiisuu wayya biyyi sun eennu bakka tamii rabbittu beekaa yeroo ummanni lakkoofsan gabaaba'a nama kudha afurii bakka irraa rasuulli rabbii ergee baqadhaa jedheeni habashaa dhaqanii ji'a sadihiin booda jirjiiramni tokko tokko makkaa keessatti argame jirjiiramni sun jarri lama jajjaboon qureesh keessatti beekamoo amantii islaamaa seenan jarri lamaan sun hamza'aa fi umar jarri lamaan amantii seenuun muslima duraan waggaa hagam waggaa shaniif dhoksanii jiran amantii fi akka gabbahanii mul'isan godhan yeroo duraatiif wal qabatanii takbiira allahu akbar jecha'a magaalaa keessa bahanii kaabaa dhaqanii xawaafa godhanii dhaabatanii salaatan yeroo duraatiif tun argamtee tanaan booda ammallee wanni biraa tokko argamte jenne rasuuli alayhi salaatu wassalaam ummata qureesh ka kaabaa bira ciisan taa'anii haasawan dura dhaabatanii suuraa qur'aanaa tokko suuratu najmi irratti qara'an hundi isaanii ajabanii yeroo dheertuu ta'anii caqafatan osoo namuu tokkolleen hin socho'in xumura irratti yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam sujuudi sajidaa sujuudan hundi isaaniitu waliin sujuudan oduun tun martuu walgeettee bifa dogoggoraatiin warra baqatee biyya habasha'aa jiru sanitti geette oduun tun maal ka jettu biyyi isin irraa baqattanii dhuftan amantii islaamaa fudhattee biyyi muslima taate qureesh kufri irraa baate islaamatti seente hundi isaaniitu kacbaa jalatti rasuula rabbii wajjiin sujuudanii qur'aana caqafatan warri gugurdaan isaanii akka umar akka hamzaa hunduu islaama se'an amantii islaamaa fudhatan kanaafuu wanni isin baqattanii as teettaniif hin jirtu jedhanii oduun akkanaa isaan bira geette oduun tun geennan isaanis ni dogoggoranii silaa namuu tokko as erganii rasuula rabbitti ergatanii silaa mala gaafatan garuu hin goone nama biyya fiitii bahee biyya fii yaadee murteeffatanii achirraa godaananii as deebi'an jenne fa'atanii yeroo isaan makkatti kalaawan wanni isaan dhagayan sun dhara tahuu beekan dhara tahuu beeknaan bakka sanitti walgayii tokko halkan san bakkuma magaalaa alatti walgayanii murtii sadii dabarsan jenne murtiin sadeen akka namni harkirra gudda'a namu kudha afur isaanuhu beeki harkirra gudda'a ifirra deebi'ee habashatti akka deebi'u harki tokko ammoo magaalaa seenee dhokatee dukkana tanaan akka magaalatti seenee hajaa takka takka liqii nama biraa qabu mallaqa yoo waan itti hajaman meeshaa yoo waan itti hajaman waan tokko tokko achi keessaa akka nuu fuudhu harki sadaffaa ammoo namni lama akka guutumatti magaalatti deebi'u asuma tafu jechuun akkuma tafu rasuula rabbiitii himu alayhi salaatu wasalaam jiruu achi biyyi sun akkam jirti bifatamiin nu qeebalte yoo warri biraa ammoo eeganaa baqatee dhufe hagamta akka qeebaluu dandeetti waan kana hundaa gabaa guutuu akka rasuula rabbiitii gabaa galchan tanaaf haa seenini jedhan jarri lamaan usmaanii lamaan jenne usmaan ibnu affaaniif usmaan ibnu madcuun jenne dubbiin sun agas irratti xumuramte waggaa jahaffaatiif waggaan torbaffa'a akkasitti dabre waggaa torbaffa'a keessa dubbiin qureesha rakkoo haga duraanirra jabeessite maaltu kaase inni kaase ummanni muslimaa dacwaa fi ifa baasanii karaarratti rabbii fi gabbaruun tun dallansuu isaanii haga duraanirra kaafte lammata maqaan isaan badee ummanni qureesh hundi isaaniituu muslima tahan jechuun tun maqaa isaan balleessite tana ifirraa dhiquuf sahaabaa miidhuu rasuula arrabsu gayoo guddisu eegalan haga duraanirra biin tun guddannaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa torbeessoo hijiraa lammataatiif qopheessan akka namni hedduun lakkoofsaan dhibbarra guddaa hijiraa bahu biyya tanarraa biyya habashatti akka baqatu sagantaan kun sagantaa nama dhibu sagantaa jabaa maaliif nama dhiba waan hedduuf nama dhiba qureesh akka warri sahaaba'aa biyya habashatti baqatan beekanii jiran eega beekte eega qureesh tana beekte maal eegalte akka namni muslimaa tokkollee magaalaa tana keessaa hin baane jechuun galma gurraacha bilaaklistii keesseensa jechuu maqaa isaanii hundayyu namni tokko muslima tahe namni tokko yoo muslima tahe magaalaa tana keessaa bahuu hin hayyamamu jechuu wanni biraa ka isaan haga duraanirra ammallee hijiraa tana jabeesse eega qureesh akkasitti karaa hundaa ka nama eegdu taate ka namni muslimaa tokkolleen as keessaa bahuu kan dandeenye taate akkamitti ummanni lakkoofsan ammoo hagana guddaa kun ka gaaf duraa sun nama kudha afur qofa namni dhibbaa magaalaa diqqeettii tana keessaa kasanuu magaalaan guutuun isaan eegdu akkamitti magaalaa tana keessaa godaana baqate nambar wuma namni wayaa ifiitiin keessaa baqatu miti godaansa tun godaansa sanuu abadaan deebi'amoon deebi'u ati beektu meeshaa kan kee ka jiraattuun fudhatte jechuu ka uffattu qofaa miti akkamitti duuba lakkoofsi haga nagayu kun ka qureesh haga bifa kanaan akkanatti eegu jirtu waan silaa isa barbaachisu hundaa fudhatee akkamitti nagayaan osoo rakkoon isaan hin mudanne akkamitti biyya tana keessaa baqatee nagayaan baha sagantaa kana milkeessuuf hundi isaaniituu irratti hojjetan sagantaan tokko yoo namni tuutti haqni tokko waliin hojjatte ka hundi isaaniituu wal amanan namni tokko ka nama tokkoo murteessu hin jiru hunduu wal amanan ka namni tokko waan tokko tokkorraa hin dhoksine hunduu waan hojjatuu hedu beeku hunduu sanirratti hojjatu akka laafatti milkaa'uu danda'a yoo ammoo fakkeenyaaf waraanni tokko ka lakkoofsan nama dhibba tokko ka hoggaannummaan sadeen tokko qofaan mari'atu wal mari'atu ka waraanni guutuun kun hin beekne maaltu dhufu jira dubbii akkam geettu nu eeggata maal ta'uu hennaa waraanni sun akkamitti rakkoo tana jalaa nagaya baana irratti hojjechuu hin danda'u. Kanaaf duuba rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akka hundi isaanii irratti hojjetan taasise akka hundi isaaniitu irratti hojjetan taasise. Wanni biraa ta'a hijiraa lammataa tana hijiraa duraa sanirra guddoo jabeesse namoonni hijiraa lammataa tana haa bahaniif rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam qopheessan namoota gugurduu. jechuun warra kaafiraa ka amantii islaama irratti qabsaa'ee amantii islaamaa tana rakkisuuf halkanii guyyaa hojjetu kana ijoollee isaaniiti waan nama ajabsiisu nama silaa islaama hiddaan buqqisaaf deemu inni quban qabu ilmi isaa hijiraa bahuuf qophaa'ee jira mee akka fakkeenyaatti mootichi qureeshaa guddichi abuu sufiyaan abuu sufyaan warra hijiraa bahe keessa intala isaa jira ummu habiiban maanguddichi qureeshaa guddichi kun utbaa ibnu rabiica ilma isaatu jira abu xudeyfan maanguddichi qureesh kun guddichi ka gaafa xudeybiya'a qureesh bakka bu'e rasuula rabbii wajjin alayhi salaatu wassalaam waliigaltee mallatteesse soheel bin camri ijoollee inni dhale sadii jira ijoolleen sun eenyu sahla bintu suheyl ibnu camr ummu kulthuum bintu suheyl ibnu camr cabdillah ibnu suheyl ibnu camr ijoollee sadi ta inni dhale keessa jira kaafirtichi guddichi kun safwaan ibnu ubayya ka gaafa fatxii makkaallee amanuu dide ji'a sadi naa kennedhe yaa rasuula allah amanuu hin danda'anini ka rasuuli rabbii gaafa lola xunayn bahan meeshaa lolaa isarraa kireeffate safaan ibnu umayya taajira gudda intala isaa faaximatu warra kana keessa jira nama biraa dhiisii waan ajaa'ibaa namticha maqaa isaa armaan dura nu dubbanne ka biyya faaris dhaqee waan ummataan jallisu baratee oduu rustum oduu isfandiyaar oduu kisraaf oduu gurdoo tana baratee oduu tanaan nama kararraa jallisuuf saganteeffate ka maqaa isaa nu dubbanne nadar ibn alxaarisa kan jenne warra hijiraa bahu kana keessa ilma isa jira ilma isaa inni maqaan faraas faraas ibnu nadar ibn alxaaris jedhama maanguddichi kun aas bin waa'il abbaa camr ibn caas maanguddicha rabbiin guddaan arrabsee bar أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا inni sun ilma isaatu warra hijiraa bahe keessa jira sun maqaan eenyu hishaam hishaam bin alcaas bin waa'il bifa kanaan mee ikwaanii egaa mana kaafira gugurdaa sanii hunda keessaa ilma isaa tokko takkaa lamattu baha jechuu hagam takka egaa dubbiin tun dubbii nama bifachiiftu dubbii makkaa guutuu sochooftu makkaa magaalaa xiqqoo takka magaalaa namni dhibba tokko guyyaa tokko keessaa bahe qullaa taatu. San wajjiin hijiraan kun eegale eegallaan egaa rasuulli rabbiitii fi alayhi salaatu wassalaam sahaabaan isaanii radwaanullaahi alayhim qajeelaan irratti hojjetan akka akka sagantaan hijiraa kun nagayaan milkaa'u irratti rabbiif illee kadhatan subhaanahu wa ta'ala nagayaan namni dhibba tokko tokko tokkoon luqqa'e dhiira dubartii ijoollee keessa jira tokko tokkoon luqqa'e magaalaa alatti wal ga'e yeroo wal gayu ammallee tuuta tuutan kudhanii shanii wal ga'ee wal baqata hundi isaanii yeroo takka keessatti bahar gubbaa wal gayan rabbiin guddaan tiksee markaba koranii maanya diimaa bahrul ahmar jedhamu kana seenanii akkasitti biyya habashatti cehan ganama yeroo lafti bariite maanguddoon rakkoo qabdu hagoama maqaa isaanii dubbanne kanaaf haga tokko san fakkaatu hundayyuu ilmi isaa baheeta dubbii maal fakkaatti mee ganama san magaalaa makka'a xiqqittiisan abookiroo gugurdoo duraan guma islaamaatu namni bira dubbachuu hin dandeenye ilmi isaanii biraa baqatee deeme dallansuu hagam geettutti guyyaa itti aanu magaalaa makka'aa san keessa jira nama guyyaa san achi jiru qofattu irraa odeessuu dandaya waan san umanni muslimtootaa bifa saniin hijiraa bahanii biyya habasha'aa dhaqan dhaqnaan mootichi biyya habasha'aa najaashiin ahmad najaashiin rabbiin rahmata isaa haa godhu akka gaaritti dhiheesse mootii haqa ilma namaa eegu ka namni tokkoilleen isa biratti hin zallamamne dhe rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka gaaritti isaan dhiheesse qubsiise akka gaaritti waan sagaleen kii isin gayaa jira sautiin laafa fakkaata isin dhaqqabu ee baaraka allahu fiikum طيب قريش مالته ما مالتاتي قريش yeroo tokko tokko si qureeshin tun ummata kaafiraa kana ka jibbite ummata muslimaa kana ka jibbite yoo isaan biraa deemanii biraa baqatan gammaddeetuma alhamdulillaahi warri badaan kun nu biraa yaa'an jechuu malee maalumaaf iyyitii maalumaaf jala deemtii nama jechisiise yeroo tokko tokko namni tokko ati jibbitu yoo biyya sii dhiise lafa sii dhiise horii sii dhiise oorruu sii dhiise si biraa baqate maal gootaa jala rakkattaati qureesh akkas jette muun jenne akkas hin jenne qureesh wanni qureesh ummata sahaaba'aa saniin loltuuf ربي قدتهم ولا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا haga amantiitana keessaa isin baasanitti yoo dandayan isinii lolurraan deeman jedhe isin maal lolan jedhe haga amantii keessaa isin baasanitti dubbiin haga biyya tanaa isin baasanitti miti osoo duraan rabbiin walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum حتى يخرجوكم عن, دي عن دياركم ربين جد سلا سلا دبين بكسان بكتن سنة تلمت سلا قروا دينمان إسان قبن دينما أمنتي تنكيسا صحابة باسوتي كنافو مرتفتني أكا دبي هقاس الترانفن ما القول أندوبا ورانا بافتي قريش biyya habashaatti loluu dandeetti hin dandeettu qureesh miskiina qureesh gosa habashaan mootummaa habashaan mootummaa qureesh ammoo gosa achi dhaqxee loluu ni dhiisi gaafa waraanni abrahaam abrahaam zamana sanitti bakka bu'aa mooticha habasha'a ka biyya yaman bulchu bakka bu'aa isaati abbaa waraanaa tokko waraana xiqqaa tokko biyya yaman irraa fudhate yeroo inni duula bahe waggaa afurtamaan waggaa tun torba afurtama waggaa afurtamii torba dura yeroo san waggaa afurtamii torba dura waraana baasee ka'baa diiguuf abrahaam yeroo inni dhufe qureesh hunduu magaalaa keessaa jalaa baqattee alabbaate beekamtu qisaan sun achitti ofirraa dhoowwuu hin dandeenye waraana baasanii habasha duuluu dhiisii kanaafuu gaa habashatti qureesh duuluun waan malu miti mustahiila jechuu maal taatire mala biraa dha'uu qabdi akkanatti irraa cal'isuu illee hin dandeettu maaliif hin dandeenye waan isin hin dandeenyeef waa hedduuf uummanni muslimaa ka amma baqate kun akka baqateen achiin hin hafu jabaatee if sirreessee if ijaaree ganda kana deebi'ee qabata isaalleen kan eeguu hin danda'an lammata biyyatti deeman san muslima godhun mala biyyi sun biyya jabduu gaaf biyyi sun muslima taatee waraana guddaa achi baaftee makka akka laafa qabachuu danda'an biyyi san waliin ammoo daldala qaban daldalli sun hunduun cita waan kanaaf ka kana fakkaatu hedduttu qureesh dirqe akka isaan taa'anii ummata muslimaa ka hijiraa bahe san asittin eegne maal godharre mallaqa waan qaban walit qabanii badhaasa waan achi asani biyya habashaa sani nama jaalachiisu hedduu bitanii fa'anii nama qureesh keessaa irra aqlii qabu dubbii san bakkaan gayutti tolu lama filatanii ergan jarri lamaan isaan filatan عمر بن العاص كون أمو عبد الله بن أبي ربيعة عمر بن العاص كون يرو سنت داهية العرب جدما هيو أربا جدما إن هيون أربا زمان سنت عمر بن العاص سن جرت لتشو إيجاسي مسلمة تاني jaratana lamaan ergan isaan lamaan qofaan ergine warri isaan jala hojjetu hedduu jira akka meeshaan deemu isaan lamaan dura taa'awaaf jii godhanii ergan jechu keessattuu amriin kun aqliif hayyummaa guddoolleen qaba ammallee mooticha habashaa kanalleen guddoo wal beeka hariira addaa qaba isa wajjin jechu kanaafuu isa filan jechu ammallee wanni biraa ta jara tana lamaan filaniif jarri tullachuu madooftee jirti amr ibn alcaas obboleessa isaa hishaam bin caastu warra baqate kana keessa jira abdullah ibn abi rabaacallee obboleessa isaa abbaastu jira jarri lachuu madaa ifiitiif dubbii dubbiin akka addatti isaan laalchifte jechuudha dubbiin akka addatti isaan laalchifte jechuudha kanaafuu jara tana lamaan filatanii ergan maaliin ergan hadiyyaa guddoon ergan egaa zamana sanirraa jala qabi haga zamana saniin duraa zamana saniin booda ummanni kaafiraa nama karaa haqaa kanaan deemu dura dhaabatu isa dura dhaabatiin san keessatti waan qaban horii qaban kulli baasuu if duuban deebi'u ربت إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله جل ربي وري كفاري هري إفيني باسن جل كرا رب الرانا ما دي بسوف ما مالف هري هغنى جو باسني هدي بيها بشتي قودان كرا رب الرانا ورك دي بسوف هري إفي باسني جل ربي سبحانه وتعالى جري لما فانا فأته مركبة بلا فلتني dhufan biyya habashaa yeroo dhufan mootichaan hin eegalle warra isaa gadiitiin eegalan warra qondaaltota waraanaa bulchoota biyyaa ministeerota kana hundayyuu hadiyyaa mana isaatti itti dhaqanii geessaniif hundaa gubboo kennaniif jechuu eegasii najjaashii bira dhaqan najjaashii bira dhaqnaan hadiyyaa qiyaasa hin qabne ta haalan hedduu fidanii duratti gannaqan tulleen maanguddoo qureeshatti erge kulleen gosa akka balbala tanatti erge tanallee warra abaluttu erge tanallee gosa abaluttu erge bifa kanaan fidanii dura kaayan mootichi guddoo gammade nama hadiyyaa riskeetu namaa fide biyyaa keessa fagoorraa fa'atee mootiin maalitti fudhata tanagaa biyyi sun si jala bulleechuma tun dubbiin tun yeroo qilleensi hagam wali qajeele nama tokko ka duraan wal beeku ka waggaa hedduu gargar ture amma ammoo walitti dhufe yeroo inni hadiyyaa hagamgeettu sii fide haasawa bareedaa hagamgeet waliin dhihana nyaatanii qilleensi akkan bareede wanni martuu kabaja'aa fi gammachuun nama mararraa mul'attu yoos amriin dubbii eegale waan dhufeef dubbiin inni eegale tun waraana jechuun dandeetta akka waraanatti darbata dubbii fi hassabee ammoo dubbii tana dubbata waraana tokkoffa'aa jedhee kenna waraana lammaffa'aa jedhee kenna dubbii inni jedhe tana afaan arabaatiin qara'a maal jedhe ayyuhal malik إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء أيها الملك يا موتي تشجدين إنه جرنا جاشين جدا إنه قد ضوى إلى بلدك بيتن تتنتي جنا قلي جرا بقتني جراني جدين غلمان إجولين سفهاء قوائد إجولي قوا وهتو بيتن تتنت أسبقتي جدين dura namni si bira dhufe kun nama murtii qabu nama kabajaa qabu miti durriyyee jechu ijoollee durriyyee wahittu nu jalaa baqatee biyyi tantee tana dhufee jechu dogoggoraaf kijiba amma tun zamana sanitti namni baay'een kijiba ammoo tana guddoo kijibin hunduu warra amma nu maqaa isaanii himne guurdoo kana kanaaf warra kanaa oliiti garamitti reeqilmaan sun fahaa ta'e warri sun waraana tokkoffaati ورانا لما تليت دي بسيد أربعة أم فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك أمنتي تينك سابهاني تنتيتي سانكتني جدو تفنجدين الله أكبر كورانا أجباتي ورانا ما جبسيزو أمنتي تينا تا بيتينا تا قسعفي لكسني كي سابهانجدين تنتيتي سنجين جدو تفني جدين يجون nu birallee haqan qabanii jallatanii si birallee sillee si kabajanii amantii tanteetillee fudhannee jidduma tana badanii hafan jechuudha. Uma tokko nama bu'aa qabu miti. hayyee waraanni sadaffa'aa maal jedhame وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينات وقد بعثنا رغان إرجيجرا إليك كما كنك فيهم إسان كيست وآي إسانيتيف نؤرقن جدين إنو كانوا إرق أشراف قومهم إر كبجاك أباتو سبا إسانيتو نؤرق جدين حيوتا سبا إسانيتو waa'ee isaaniitiif as nu erge jedheen ummanni sun maal walii taha isaanin midhaabaa'imi abboota isaaniitiif waacmaamihim abbeerota isaanii wacashaa'irihim ammallee gosa isaanii jedhe maaliif si ergan ammoo litaruddahum akka deebiftuuf ileehim ijoollee gowwaasan durriyyeesan akka gama isaanii deebiftuufii fahum abboota isaanittu أعلى بهم عينا لغا إساني لما إساني مالته إساني أبوت إساني تسر بيكا يو أما ساوان تكوزيت مني لغا سفك السنين نما وقا حقم إسان بيكو إسان دلي إسان قدسي إساتو sirra beekaa maal tahuu isaanii namni dhuga'an beeku isaanii jedhen tun amma dubbii tana ta godaa tana keessa akeeka baay'eetu keessa jira tokkoffaa waan jedheen nu ifumaa kaaneen dhufne naman nu ergatee ummata bakka buunee dhufne beekii jechu dubbiin teenne dubbii ummata san bakka buunee dubbannaa jechu takka namni nu erge ammoo nama lallaafaa ganda jalaatii miti mootii mootota biyyattu nu ergatee kana jechuun maalama dubbiin yoo waan nu jenne kana hujirra oolchite hariirri keenna tole yoo kana didde hariirri keenya cite jechuu amma dubbiin keessi namni nu erge kun ammoo nama jara sibira dhufte tanarraa fagoo jiruu miti abboota isaanii jechuudha. Nama tokko eega abbaan isaa abbaa jalaa baqatee inni dhufe abbaan haqatti qaba abbaan ilma kee naa deebisaa yoo jedhe haqa kamiin ilma abbaan achi taa'ee naa deebisiin jedhu qabattee asi bira teettaa jechuudha. Ajaa'iba! Dubbii xiqqoo dubbiin tun. Yeroo inni hagana dubbate warri najjaashii jala hojjetu kuun ka duraan gubboo manatti namuu fudhatee kiishin isaa guutame sun martuu harka ol baasanii dubbatan. Maal jedhan yaa najaashii dhugaa isaaniitii jara tana waan takka dubbiin akkuma isaan jedhan sani qabiitti kennii haa galfattuu jedhen jedhanii. Dubbiin amma haga bakka sanitti akka jarri warri qureesh barbaade mataate jechuudha. Amri ibn Aasigaa yeroo haga san dhagaye qiyaasa malee gammade. Dubbii akka gaarii dubbate warri jaarsaa gadii mootichaa gadii kuuleen akka gaarii isa deeggare murtima mootichaa qofa tafe amma. Mootichi as ilaalee warra ministeerota isaa kana hundaa laallee hundi isaatu galcheedhaniin. Hagana jennaan inni ammoo dubbii biraa dubbate. Laa wallaahi laa usallimuhum ilayhimaa rabbitti kakadhe akkan ittiin kennine jedheen maal malee haga yaamee gaafadhutti osoo silaa qaqqabee itti kenna taate waan as baqataniif maaltu jedhan silaa zaalima innuhu namni tokkoo dhufee waan fedhe sirraa himate osoo waan ati himattu namuu laale yoo sirratti murteesse kun zaalimni guddaanu nama kana jechu rasuulli rabbi maaliif isa jara sahabaas erge mootii namni isa biratti hin zallamamne tokko achi jiraa beenaa bira dhaqaa jedheen. Zallamamuu dhabuun ta'e xiqqoo hagaas namni waa si gaafatu. Yeroo dubbii haga kana mana marii biyya sanii keessatti dubbiin hagni kun otoo deemaa jirtu sahaaban ammoo. bakkuma qubatan kaambii isaanii bakkuma qubatan san keessa jiran yoos najaashin namatti ergee koottaa jedheen jarri dhuftee dhagayan walga'ii jiraa dhagayan koottaa jedhanii yaamanii akka dubbiin dubbii xiqqoon ta'in qajeelatti nama hundaa'uu galti yoos dafanii wal mari'atan mani sahaabaa jarana badiin buutee maal taanaa jedha maal nu wayyamee maal jennaanii jedhan maal nu wayya jedhan maal jennaanii jedhan yoos afaan tokko tahanii maal jedhan wallaahi waan nu gaafatan hundaa wama amantiin teenna nuun jette jennaan wama nabiyyiin keenya nu barsiise jennaan jedhan eenyutu dubbata jennaan jaacfar bin abi xaalib haa dubbatu jedha jaacfar dura taa'aa ummata muhaajirtootaati maaliif jaacfar filatan tokkoffaa dura taa'aan isaanii isa eega dura taa'aa ta'e maqaa isaan hundaatiinuu dubbachuu danda'a lammata armaan dura najaashii yeroo baay'ee bira dhaqe nama kaanirra isa wajjin dubbatu baratee jechuun haga tokko isa akkaataa isaa baratee bakka mana mootummaa kan armaan dura arge isa waliin haasa'e ammoo haasawa isaa baratee haga tokko nama kaanirra isatti amma bakka tana dubbatuu danda'a jechuudha. Wanni biraa ammallee jaaffariin kun nama dubbii rabbiin guddaan kenneef akka gaarii dubbachuu danda'u tokko. Kanaaf waan kana fakkaatu hedduuf jaafar filatanii jaafar bin Abii Xaalib obboleessa Aliyyi ammallee egaa ijoollee gowwaa jedhee ammallee gabroota jechuudha ilmaan jechuun gabrummaa keessa jira akka inni akka jarri tun gabroota hin tahin isaan ammallee gowwaa hin tahin illee agarsiisuutu keessa jira kanaaf waan kana fakkaatuuf jaafar bakka buusanii jaafar dhufee dubbate yaamanii hundi isaaniitu dhufan dhufnaan mana mari'ii keessa seenan yeroo hundi isaaniitu dhaabatan jaafartu dura dhaabata ummanni muslimtoota hunduu booda dhaabata gama kaanillee wafdii qoreesh as ergattettu amri ibnu dura dhaabata ummanni qoreeshaa kuun hunduu boodan dhaabata gama kaan najjaashi taa'a mootummaan isaa boodan teetti allahu akbar teessumti teessuma ajabaa takka teessuma akkasii jirtu ka akkam nama sodaachiftu san mootichi najjaashin eegale dubbi gaafii gaafate ummata muslimaa kana maal jedheen ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم أبو مال جدين أمنتين أمنتي تيسن كيسا اسم بافته تياف تنما بيروتس اسن جيسن تأدسن هم بفتتم مالي جدين أمنتين تم مال جدين armaan dura isaa waan amantii tanaa takkaillee ittiin dubbanne inni isin gaafanne isaan ittiin dubbanne rabshaa biraa ifitti kaasuun barbaanne armaan dura amantii akkanaatiin deemne amantii fudhadhaa hin jenne isaan waan amantii islaamaa itti maal itti haasawan biyyi teenatti zallamamnee jiraachuu dadhabnee nagaa biyyi tan teetiin barbaanna sanuma haasawanii armaan dura namuu tana armaan dura hin dubbanne jaashileen gaafanne isaanis hin dubbanne kanaafuu ga maal jedhan maal jedhee gaafate jaafartu dubbii eegale dubbii akkam bareeddu takka eegale rabbiin guddaan kararra kaa'e maal jedhe أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف أيها الملك يا موتي تشيدين كنا نتاني قوما أمة أهل جاهلية وانبيك نتكجدين أمة وانبيك نتكو وجدين نعبد الأصنام سنما في الرادقاء مكة قبراج ونأكل الميتة وان إفين دؤي بكتين يعني ونأتي الفواحش وان همتوهن هجنا ونقطع الأرحام فركنا نمآنا ونسيء الجوار أولامينا ويأكل القوي منا الضعيف نبرا نمهونك أبط نمهونك أمن الروان في دفلته نياتا يتشون ظلمي وان هندو ظلمي قفا مانهن ظلمي يرو تكون لبو في ميد yeroo tokko rabbii fi zallame yeroo tokko ammoo nama biraa zallame zulmima mootichi kullee maal mooticha namni isa bira zallamamne beeka wanni zulmii ta'e hundaa isa jibbisiifte najaashi xabi'aasaa amma nummaan ummata akkasiisanii jedhe waan ajabaati amma tun kun waraana duraa inni darbate Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu hagana darbatu'uun Qureesh guddaa guddoo waraane maal amma najjaashiif ummanni kaafiraa ka taa'ee caqafatu kun ummanni qureeshaa ka arabaa ka biisan jiru sun ummata akkamii qajeela xibsaniif jechu qajeela xibsaniif jechu hayee maaltu itti aana duuba waraana lammataa ammallee darbate kana keessa maaltu jira jarri amma nu barbaadaa nu barbaaduuf dhufe kun haga ammatti karuma sanirra jiranii warruma akkasiisanii jechu nama waan beekne ka muka gabbaru ka waan ifiin du'e nyaatu ka waan hamtuu hunda hojjetu ka nama miidhu ka nama zallamu ka horii haatu ka karaa muratu warra akkasiisanii jechu waraana lammataa darbate ammallee maal jedhe فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه kunnaa calaa dhaalika fakunnaa calaa dhaalika nuhi akkasi jiru rabbiin guddaan ergaa ifii nutti as ergatee jedhe ergaan inni nuti ergate kun ergaa akkam jedhe nacrifu nasabahu kanu nacrifu nasabahu nasabahu kanu kanu firummaa isaatii fi zarii isaa beeknu nama akkasiisan ergaa nuti as ergate rabbiin guddaan jedhe ergaan sun ka akkam ergaa ergamaa rabbi kanu zarii isaa beeknu kanu hagam takka dhugaa dubbataa isaa beeknu kanu hagam takka amaanaa qabaa isaa beeknu kanu hagam takka tikfamaa isaa waan hamturraa tikfamuu isaa beeknu ka akkanaa kana nu keessa rabbiin guddaan nutti as ergateedha hayye warri amma taa'ee caqafatu jiru ka kaafiraa kun waa'ee ergamtoota rabbii rusula rabbii kana qajeela beeka warri rabbittu ergatechuuntu isaan biratti daftee fudhatama qabdi warri qureeshiin galtu ammoo warra kaafiraan biraan warra kiristaana kanaan galti namni ammoo ergame kun nama kijibduu nama zaalima nama nama miidhuu miti nama amaanaa qabu nama dhugaa dubbatu ka namattuun kijibne rabbi dhiisi ka nama tokkollee miin tikfamaa hamtuu hundarraa tikfame nama akkasiisan rabbiin guddaan ergatee jedhen hayyee eeginni argamee huduma maaltu jijjiirame waraana sadaffaa kun ammallee فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث فدعانا نيامي إلى الله كما ربي نيامي مالف لنوحده أك ربي قفا جبروف ونعبده أك إسا جبروف ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان dhagaa fi muka achiin dura gabbarru hundaa dhiisa'a rabbii keessan qofaa gabbaraa nuun jedhe wa amaranaa nu ammare amma kun faallaa waan qoreshin irra jiraatu jechu qoresh namuu muka fi fedhe gabbaraa miti kun ammoo rabbii tokkicha gabbaraa nuun jedhe takka wa amaranaa bisidqi ilhadiis qoresh walitti kijibee namni wal nyaataami dhugaa dubbadhaa nuun jedhe wa adaa'i ilamaanati amaanaa jabeessaa nuun jedhe qoresh namu waladha wa silati ilarhaami fira keessan jabeessaa jedhe wa xusni iljiwaari ollaa jabeessaa jedhe ollaa waladha sun والكف عن المحارم والدماء والحرام هندرا فقال دانون جدي ونهانا عن الفواحش وقول الزور كجبرا وانهم ترى وأكل مال اليتيم وهري مسكينا ترى وقذف المحصنات مقاول بلي سرى نفقي السين ودويج وأمرنا نؤمر أن نعبد الله وحده أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ربي ملي وان بران قبرنا ننجد وأمرنا بالصلاة صلاة صلاة ننجد والزكاة زكاة باسا مسكينة كنا جد والصيام صوم صوم ننجد وان أمنتين إسلامك عبدهن دا إرتك أرأي كان رتي مال تاتي تكتبين وراني إني بودا دربتي إيجا ورانا qureesh akkam kee jirtii hime nama akkam rabbiin ergatee hime namni sun maal nu barsiisee eega hime xiyya boodaa darbatega eega inni waan hagana ga'u khayrii tanaan nutti dhufe aadaa teennaaf xurii kee jirru san laallee hammeenni nu keessa jirru sun nu jibbisiisee wanni gaariin rabbiin ergate kun nu jaalachiiftee hamtuu san keessaa baanee gaarii rabbiin nu erge tana fudhannee karaa qajeeluma rabbii san qabannee garuu ummanni kaafiraa ka hamtuurra jiru sun maaliif gaarii fudhattan nuun jedhee nu miidhee nu hidhee nu dhaanee nu ajjeesee nu rakkisee jedhen dubbiin egaa achumatti dhumte jechuu maaltu hafeyyuu re'e hagana jennaan najaashin maal jedheen wallaahi isinitti hin kennu deemaa jedheen isinitin kennu deemaa jedheen gaafatellee ammoo waan inni dhufeen sanirraa homaa harkaa qabdu qura'aana dhageechiftoon deetu yennaan ee jedhaniin qura'aana raqqara'an qura'aana raqqara'an qalbiin isaanii laafte hundi isaaniitu booyan yeroo hanni kun argamte ummanni waftiin qureeshaa kaa amri ibnu fi achi dhufan qiyaasa malee fuulli isaanii gurraatta'e yaaddawanii rifatanii salphatanii bahaa jedhanii najaashin maal jedhe meeshaa keessa waan dhuftanii waan isaan isinii kennan hundaa deebisaa jedheen ummataan takka meeshaa keessa isin hajamnu hadiyyaa teessin isin hajamnu dharaan deemtanii deemaa badaasi jedheen jennaan amri ibn caas qiyaasa malee rifate araba keessatti hayyuu arabaa ka jedhamu bifa kanaan gurbaan umriin isaa waggaa digdamii shanii isa ka waggaa afurtamii fi torbaa guyyaa san bifa saniin isa salphisuun isaa fudhatamuu dadhabte amri bil'aas halkan san buluu dadhabe murtiirra gahee maal jedhe wallaahi jedhe yoo ka qabee galchuu hin dandeenye taate akka isaan asitti dhuman godha jedhe maalin najjaashi deebi'ee rakkootti himee akka inni fixu godha jedhe itti deebi'ee maal jedheen najaashi jarri tun nabiyyii kan kee iisaan arrabsitii jedheen maal jettee arrabsitinnaan gabrichaa gabricha jettiini iisaan gabricha jedhani ee kun nama dubbii xiqqoo miti dubbii nama ajjeeftu tun iisaan gabricha jechuun dubbii nama ajjeeftu tun yeroo sanitti isaan rabbi jedhanii ati gabricha jechuun si ajjeefti tun dubbii nama ajjeeftu jennaan maal jedhe guyyaa maroo naa yaamaa jedhe yaamanii ammallee dhaabatan dhufanii isaan maal jedheen isin biratti isaan maal jettan jennaan isaawuma rabbiin guddaan jedheen jennaanii jedhan maal jedheen rabbiin guddaan jennaan gabricha rabbiiti nabiyyi rabbiiti ruuxii rabbiiti rabbittu abba'an malee garaa haadha isaa keessatti afuufe ilma dhalate jedha beektaa rabbiin guddaan jedheen amatun dubbii amantii islaama dubbiin akkas amantii kiristaana ortodoksii birat ammoo fudhataman qabdu sun garuu najjaashiin warroota kiristaanaa ka kiristaanummaa dhuga'aa harkaa qaburraa tokko jedhan dubbiin tun isaa galte akka inni gabricha rabbii ta'e inni beeka hawarri jallate gabricha rabbiitii miti ilma rabbiitii takkaa cinaa rabbii jedhuu malee inni akka inni ilma rabbiin tahin ka inni gabricha rabbii ta'e ka inni ergamaa rabbii tahin beeka inni alayhi salaam muka tokko lafaa fuudhee wallaahi dubbiin akkasin jettan kana jedheen akkuma isin jettan kana jedheen dubbiin jennaan ummanni kiristaanaa kun iyye haga feetan iyyaa jedheen haga feetan gungumaa jedheen dubbiin akka inni jedhe kanaa jara taanin maal jedheen badaa jedheen asii wanni tokko waan isin kennu jirtu jarri karaa haqarra jiranii asii badaa jedheen najjaashii yoosuma dubbiin galtee fi amantii islaamaa fudhate garuu fudhannaan hin mul'ifne in dhokse amantii islaamaa maaliif dhokse jacfar mul'isee najjaashin hoo maaliif dhokse jacfar mul'isuttu maslahaa qaba najjaashin ammoo dhoksuttu maslahaa qaba najjaashin amantii islaamaa mul'isuu dhabaate dhoksuttu maslahaa qaba yeroo sanitti bakki namni muslimaa itti cinaa galee baqate amantii tana itti tikfachuu dandayu biyyi san qofa tofe yoo innis amantii ifii mul'ifate ummanni kiristaanaa sun itti ka'ee mootummaa sanirraa buuse biyyi san keessatti namni tokkolleen amantii ifii tikfachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isa dirqamni guddichi isarra jiru ummata islaamaa san tajaajile jabeesse tiksee amantii ifii suuta lafa jalaan rabbii ifii gabbarataa isaanirraa barataa isaan kana jabeesse haga islaamni jabaatee hidda biraa godhatu bakka tana tiksu dirqamni isaa san sanuma rasuulli rabbiis dhaameef alayhi salaatu wassalaam bifa saniin amantii islaamaa fudhate jarri sagaa kabajaa saniin bifa saniin jiraatanii darsiin kan insha allah achirratti nu xumurama bakka sanirraa yoo rabbiin guddaan ee jedhe ee barumsatti aanu keessatti yoo rabbiin nagaa waliin nu deebise achirraa itti fufna والله سبحانه وتعالى أعلم